iyi mwumve ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka hateramije ibiganiro vyo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese twajya tubisoma yuko ngo mu- ngo twajyanye amasezerano ya israel yo- yo kwakira abimukira b'abanyafurika bari muri kiriya gihugu ibyo ntabwo ari byo twize kugirana amasezerano hashize nk'imyaka ine ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano nta mwanzuro twafashe uyu ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga mu rwanda olivier nduhungirehe ahakana ibivugwa yuko israeli n'u rwanda bifitaniye amasezerano y'ukwakira impunzi z'abanyafurika ziri muri israeli iyo nkuru hamwe n'iyerekeye inama ya perezida w'u rwanda paul kagame yamuhuje n'abambasaderi baseruka ibindi bihugu mu rwanda hamwe n'iyerekeye abamenyeshamakuru bane bakorera radiyo ntumbero fm n'ayavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye kaze mwese reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyane ndamutse n'abaduteze amatwi umukuru w'atavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya rayira odinga yongeye kumenyesha ko azokwirahiza kuba umukuru w'abanyagihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu gihe hatoba ibiganiro hamwe bimuhuza na perezida uhuru kenyatta mu kiganiro yahaye televiziyo y'ijwi rya amerika igisata c'igiswahili ejo ku munsi wa kabiri Raila Odinga yarahakanye ko atari amayeri yo gushaka kuganira na Perezida Kenyatta kugira aronke umwanya muri leta ya Kenya. Ariko naho biri uko Odinga yavuze ko abatavuga rumwe na leta bariko bararondera uburyo bwo kuganira n'uwo mugambwe jibile uri ku butegetsi muri ico gihugu ca kenya yavuze ko bifuza kuganira ku bibazo bijanye n'ubutungane mu matora ubwigenge bw'ubwo butungane nyene gusubiramwo gutunganya gusha igipolisi no gusubiramwo itunganywa ry'ubutegetsi mu ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu umuganga akurikirana amagu- amagara ya perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko amagara ya trump ameze neza cyane ni mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ku biro by'umukuru w'igihugu white house hano i washington dr Ronny jackson yavuze ko inyishu zavuye mu bipimo byose trump yakorewe byerekana ko ameze neza cyane kandi ko bishobora kuzoguma uko biri mu kiringo cyose azomara ku butegetsi muganga jackson yatangaje ko ubwenge bwa trump bumeze neza ko atawogira amakenga ku bushobozi bw'ibyo ashobora gukora ariko avuga ko umutima wiwe uremereye cyane kandi ariko afata imiti kugira agabanye kolesiterole n'imiti irwanya gutakaza umushatsi yamuhanuye rero kugira imyimenyerezo ya siporo ibi bitangajwe mu gihe abanyepolitike aha muri leta z'ubumwe za amerika bari bamaze iminsi bavuga yuko trump ashobora kuba afise ingorane zijanye no ku- z'amagara zijanye n'uko atabashoboye kurongora leta z'ubumwe za amerika leta ya donald trump muri amerika kandi yagabanije miliyoni mirongo itandatu na zitanu z'amadolari mu mafaranga yafashisha impunzi z'abanyepalestina ibicishije mu gisata ca oni cagenewe gufasha izo mpunzi umuvugizi wa departema ya leta ya amerika yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ko hari bikwiye kubanza kwihwezwa muri ico gisata ukundi gusha kandi ko atari ingingo igamije guhana uwo ari we wese mu ndwi zibiri ziheze trump yagize ati duha abanyepalestina ibihumbi amajana by'amadolari buri mwaka ariko ntitwigera dushimirwa canke ngo twubahwe none abanyepalestina badafise n'ubushake bwo kuja mu biganiro by'amahoro ni kuki twobandanya tubaha ayo mafaranga angana ukuraho gisata unrwa gitanga inyigisho hamwe no kuvura impunzi miliyoni zitanu z'abanyepalestina bari mu ntara ya Cisjordania Gaza Syria Libani hamwe na Yordania indongozi z'idini rya isilamu muri pakisitani zarasohoye ejo ku munsi wa kabiri itegeko ryiyamiriza ibitero by'ubwiyahuzi hakoreshejwe bombe hamwe n'ibindi bikorwa by'iterabwoba binyuranye n'inyigisho z'idini ryabo iryo tegeko ryatewe ku mukono n'indongozi za isilamu zirenga igihumbi n'amajana umunani ziva mu bisata bitandukanye by'idini ryiswe ubutumwa bwa pakisitani ryasomwe na perezida w'icyo gihugu mamnun hussein mu birori byabereye ku kirimba ciwe i islamabad ejo ku munsi wa kabiri perezida hussein yavuze ko ubwo butumwa ari bwo buzokwisungwa mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba no gukomeza amabwirizwa y'idini rya isilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri rero pakisitani yakozemo ibitero by'iterabwoba biharurwa mu majana bitumbereye abanyagihugu hamwe n'abajejwe umutekano leta ya pakisitani igereranya ko abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi ari bo bamaze kubisigamwo ubuzima imbere yo kurangiza igisata cawo n'icita ku bana unicef naco gitangaza ko ibiharuro vyo ku ngaruka z'intambara muri yemeni byerekana ko abana barenga ibihumbi bitanu bishwe canke barakomereka nayo abashika umuriyoni umwe n'ibice umunani barabangamiwe no gufungura nabi muri ico gihugu abategetsi ba yemene bemewe n'amakungu nabo baremeza ko igihugu kiri mu bihe bitoroshe vy'ubutunzi
harakoze mugenzi wacu aloyizi bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye perezida paul kagame amaze kwakira abaserukira ibihugu byabo mu rwanda uyu muyobozi yagarutse ku kibazo cy'abimukira bo muri libiya avuga ko ari ikibazo kidakwiye kubaraba bonyine ahubwo buri wese akwiye kukironderera inyishu inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi kuri wa kabiri umukuru w'igihugu paul kagame yakiriye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda bamwe bamugejejeho impapuro zo guhagararira ibihugu byabo mu rwanda kuri wa kabiri abandi bari basanzwe baba i kigali perezida paul kagame mu ijambo ryabagejejeho yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira bajyanywe mu bucakara mu gihugu cya libiya umukuru w'u rwanda yavuze ko ibyo babonye byabahungabanije kagame avuga ko batakoye kubirebera ngo batuze perezida kagame yavuze ko iki kibazo kitari icya libiya ahubwo ari ikibazo cy'ibihugu byose perezida kagame yavuze ko inkunga u rwanda rwiteguye gutanga kuri iki kibazo cy'abimukira avuga ko u rwanda rwiteguye gutanga inkunga yarwo n'ubwo yaba ntoya ndetse ngo byaba ngombwa bakaba bakwakira bamwe muri aba bimukira bifuza kuza kuba mu rwanda kagame yavuze ko ku rwanda byoroshye gufata iki cyemezo kubera amateka rwanyuzemo It is easy for us to, to say this and possibly do that because of our own history and experience.
kuri twe biroroshye kuvuga ibi kubera amateka yacu n'ibyo twanyuzemo mu gihe gishize kitarenze imyaka makumyabiri n'itanu igihugu cyacu cyarimo impaka zo kwibaza niba bamwe mu banyarwanda bagomba kuguma hanze y'igihugu abategetsi b'icyo gihe bavugaga ko igihugu ari gitoya ku buryo kitashobora kugira abandi bantu cyakira iki cyari ikibazo gikomeye cya politike kuko nta gihugu cyaba gito ku buryo kitashobora kwakira abaturage bacyo si ikibazo cy'abimukira bakomoka mu gihugu cya libiya gusa cyaganiriweho ijwi rya amerika ryavuganye n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nduhungirehe olivier abwira radiyo ijwi rya amerika ku kibazo cy'abimukira bahungiye muri israheli byavugaga ko bazaza mu rwanda nabo nduhungirehe yabwiye ijwi rya amerika ko ibi ari ibinyoma ibyo bintu ntabwo ari byo nawe twajya tubisoma yuko ngo twajyanye amasezerano ya israel yo kwakira abimukira b'abanyafurika bari muri kiriya gihugu ibyo ntabwo ari byo twize kujyana amasezerano hashize nk'imyaka ine ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano nta mwanzuro twafashe rero iyo twumva ko ibinyamakuru bivuga ko twajyanye amasezerano ko twanawe n'amafaranga n'iki ibyo ni ibintu bitari byo ahubwo turi mu mishyikirano imishyikirano na umuryango wa afurika yunze ubumwe african union ndetse n'indi miryango y'umuryango w'abibumbye kugira ngo turebe ukuntu bariya bimukira b'abanyafurika bari muri libiya twabafasha gut- eh, gutaha iwabo kubifuza gutaha iwabo no kubifuza kuza mu rwanda ni ibyo ngibyo rwose dushaka dushaka gukora ariko biriya byo muri israel ntabwo ari byo ibyo byo mu myaka ine mwavugaga byo byereke- byari byerekeranye n'iki ibyo mugeze kuganira mu myaka ine byari ibyo ngibyo n'ubundi byari byo kureba uh, ukuntu twakwakira abo bimukira uh, b'abanyafurika bagiye muri israel ariko ntabwo twigeze tugera ku mwanzuro ibyo bintu byabaye hashize imyaka nta twigeze tugera ku mwanzuro ariko ikibazo ni uko twumva bavuga ngo hari umwanzuro ariko umwanzuro ntawo uhari ni ngo hari, hari amasezerano y'amasezerano ntayahari ntabwo muhoze icyabyishe mwarabitekereje barabitekereje gusa birangira gutyo byagenze gutyo Oya, byarangiye nyine ntabwo amasezerano ntabwo imishyikirano yakomeje byageze aho bira- birahagarara ariko ntabwo twigeze tugera ku mwanzuro ngo tugere ku masezerano rero ibivugwa byose hirya no hino ntabwo ari byo abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda bahuye na perezida paul kagame byari mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire nk'uko yagiye abikorera izindi nzego zinyuranye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze yasumita akaboyi kuri iyo nkuru iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu rwanda tuje mu burundi abamenyeshamakuru bane bakorera radiyo ntumbero fm baraye bumvirijwe muri sentare nkuru ikukira komine mukaza mu gisagara bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha ku iradiyo yahagaritswe n'urwego sense kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abo bo bavuga ko iyo shengero batayizi nayo ivyuma bazobitanga ari uko umukoresha wabo abatunganirije bategetswe kuzosubira kwitaba sentare kuri uyu wa gatatu dutege amatwi mugenzi wacu harimo nzimana bahejeje kumvirizwa umwe umwe n'icyariyo cy'umushikiriza amanza wa sentare ikukira komine mukaza mu gisagara ca bujumbura baciye bumvirizwa bose uko ari bane jean dodier nahimana arongoye ibiganiro kuri radiyo numbero fm thierry irambona arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru wari arongoye igisata c'ubuhinga kuri iyo radiyo eric ndayongeje hamwe na egide ndayishimiye umumenyeshamakuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira mu mategeko bakaba binjiranye n'uwaserukiye ishengero ry'urutare eglise diroshe mu rurimi rw'igifaransa bagirijwe ko bivye ibikoresho vy'iradiyo n'iryo shengero ishengero bo bavuga ko batazi ubucuti bafitaniye n'iradiyo numbero fm nk'uko tubibwirwa n'umwe mu barengutse umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi radiyo ntumbero fm imaze imyaka ibiri irenga iriko irakora iyo radiyo iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa aimable ndwayezu ariwe ari diete generale hamwe na representa regare kubu rero uwo muntu yaje kutwaza ibikoresho vy'iradiyo ntituzi uwo ari we uwaserukiye ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radiyo na cane cane mu gutanga amafaranga riyaha umuyobozi w'iyo radiyo abamenyeshamakuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira n'amakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza c'uyo muyobozi ntaserukira eglise diroshe bwe avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na aimable nduwayezu ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho twebwe iyo myaka yose tumaze uwo muntu ntamwe twigeze tubibona nk'umwe mu basanzwe bafise ico bakora muri radiyo ntumbero fm tukagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyine akaba atemera yuko aja mu kibanza ca aimable nduwayezu asanzwe ari we directeur general et representant regare abamenyeshamakuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo ku byo atajize mu ngiro nk'umukoresha bafise icyizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho vyosabwa n'ababifitiye uburenganzira bobitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze gushika ubu rero turacafitiye icyizere ubwo butungane ko buzotunganiriza na cane cane bukatwumviriza bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi uba ufise ivyo umusaba kuko muba mufise amasezerano bahuza hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cy'uwo muntu twasinyanye amasezerano nta kintu na kimwe cyatuma tureka gutanga ibikoresho by'iradiyo icyariyo cy'umushikirizamanza mukuru wa senari kukira komine mukaza yasabye abamenyesha amakuru kuzokwitaba kuri uyu wa gatatu kugira ngo hafatwe ingingo kuri ayo mata y'ishengero ry'urutare n'abo bamenyesha amakuru mu gihe impande zose zitaka cyangwa zikavuga umuyobozi wa radiyo numbero fm aimable nduwayezu ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi kiretse ibyo radiyo numbero fm yarahagaritswe n'urwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi kuva ku wa kane ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'indwi mu kiringo cy'amezi atandatu ikaba yagirijwe kudakurikiza ibyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatatingo yari hagati y'abayoboye iyo radiyo i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika
francis ngiyumva umumenyeshamakuru yigeze gukorera hano ku ijwi rya amerika yari yitabye umuremyi domasi kamirindi na etienne karekezi baratubwira muri make uwo yari we tubatega amatwi francisco saveri nsengiyumva uzwi cyane ku izina rya francis nsengiyumva akomoka i kayonza mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo ubu ni mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda namumenye asanze kuri radiyo rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu yari arangije kwiga muri kaminuza y'u rwanda i nyakinama icyo gihe nakoraga mu gice cy'amakuru y'igifaransa nawe rero niho yaje gukora ahasanga undi munyamakuru bitiranwa amazina yose francisco saveri nsengiyumva mu nama y'abanyamakuru twese turibaza tuti abantu batwumva bazajya babatandukanya gute b'ibihurizo ariko tuza gufata umwanzuro tuti umwe azajya avuga amakuru yitwa francis nsengiyumva naho undi yitwe jean francois nsengiyumva ni uko izina rya francis nsengiyumva ryamuhamye francis nsengiyumva yakundaga akazi ke agakora yishimye agakorana umurava n'ubuhanga yari azi kubana n'abantu yari azi kuganira nabo binyuze yavuye kuri radiyo rwanda ajya mu bubirigi mu mahugurwa y'abanyarwanda ba mbere batangije televiziyo y'igihugu tevr yahavuye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri ajya gukora mu biro bya minisitiri w'intebe ashinzwe itangazamakuru kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane nibwo yavuye mu rwanda ajya muri leta zunze ubumwe za amerika mu mahugurwa naho yagumyeyo aza kuba mu bantu ba mbere batangije ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu mu bo bari kumwe icyo gihe ahangaha ku ijwi rya amerika kuva ku ntangiriro harimo etienne karekezi nawe aramuzi urakoze thomas kamirindi inkuru y'itabaruka rya francis ngiumva ni inkuru yadutunguye ni inkuru yatuguye gitumo nk'umuntu twakoranye nge namumenye tukiri muri kaminuza mu myaka za mirongo inani hagati e, tuza guhurira kuri radiyo rwanda turakorana aza gukomeza ajya kuri televiziyo y'u rwanda hanyuma tuza guhurira hano muri amerika tunatangira serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda hano ku ijwi rya amerika mu mwaka umwe hari benshi ariko mu banyamakuru bakoze mu rwanda rwanda hambere bamuzi bose sinababona ngo bagire icyo bamuvugaho ariko umwe mu bandi bantu bamuzi neza ni umunyamakuru ukorera bbc arusha muri tanzania baritazari nduwayezu reka mbanze mbasuhuze murakomeye tura murakomeye cyane umwaka mushya muhire kandi eh twese hamwe mugenzi wacu yatabarutse mwe ku bwanyu francis ngiyumva mwamumenye mute francis ngiyumva twamenyanye ubwo twinjiraga muri univerisite y'u rwanda i butare muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani muri univerisite za queen kirinya kinama ariko ubwo twari mu mwaka urugero rumwe muri mirongo inani na gatanu ndarangiza nawe yari yagize ingorane ingorane z'umuryango bituma hari umwaka asubiramo njya gukora kuri radiyo rwanda mirongo inani na gatanu mirongo inani na gatandatu nawo arahantu usanga turakorana tubana ndetse mu nzu nyuma rero njya kujya gukora mu karere ka gikongoro na nyuma gisenyi we asigara i kigali yari bwaje gukora muri primatire igihe gito nyuma nibwo yaje muri amerika uravuga uti mwakoranye nk'umunyamakuru mwariganye nk'abanyeshuri mwarabanye nk'abantu basanzwe nk'umuntu reka duhere aho ngaho wamubonye uti francis nyuba ari umuntu mwiza cyane umuntu ukunda kuganira ukunda gusetsa ukunda kuvuga ikinyarwanda nubwo yari yarize ibyongereza ariko nsengiyumva akunda kuvuga ikinyarwanda aryongora ikinyarwanda iyi ashima kandi akunda abantu Eh, yari umuntu iyo yabaga yiyemeje gukora ikintu yagomba ku- ku- kukinonosora kugeza igihe akirangirije naho se nk'umunyamakuru nabwo mwarakoranye igihe kirekire nk'umunyamakuru ubwo wamubonye ute Eh, yari umunyamakuru mwiza ahubwo ikibazo twagiraga igihe twakorana kuri radiyo rwanda njye nawe twumvaga ko kubera ko twakoraga radiyo ya leta hari igihe njye nawe twose twashatse kwandika igitabo tuvuga ko dukora itangazamakuru mu gihugu kidafite itangazamakuru kuko agahato ka- katagenda mu murongo w'abanyamakuru ugasanga twebwe uko twashaka gukora ibi- akazi k'itangazamakuru eh, bitameze neza gusa twaje kugira amahirwe kuko nyuma yaho we yagiye kwirwa ijwi ry'amerika njye nkajya muri bbc aho twisanzura no kumva ukora akazi ukumva ubishaka mu kwisanzura ahubwo muvuga ah, Baltazar na hano dutangiriye serivisi ijwi ry'amerika twari abanyamakuru bakeya cyane uvuze ko yavugaga ikinyarwanda cyane yari umuntu ukunda ugira inkuru n'udukuru twinshi udupara n'ibipara navuga amateka n'uduteka ahubwo yakoze ikiganiro n'u- n'umwami w'u rwanda watabarutse ikigenda hindurwa jean batiste rwose bakunda kuganira cyane hano icyo gihe umwami yaje hano muri studio baraganira ku buryo burambuye ndibuka francis ahubwo yaragiye kwandika ikindi gitabo yavugaga ko yacyita munamirorwa umwami cyangwa se inshuti yanjye umwami Eh, icyo gitabo rangi yagenze kukimbwiraho yashaka no kwandika ko nanjye n'ubu hari agakopi k'igitabo yari yanyoherereje yashaka kwandika kagendana n'ubuzima bwe yandika ingorane yagiye acamo aga- igitabo yari yakise ukwihangana kuvanze n'amahirwe agira avuga ko nubwo yagiye ahura n'in- n'ingorane ariko yagiye agira amahirwe yo kuzivamo icyo gitabo rero nacyo agomba kuba atabarutse atarakirangiza kuko yashaka kucyandika yaracyanditse mu cyongereza agashaka kugishyira mu kinyarwanda Ah, yari yansabye ko nagishyira no mu giswahili ariko ubwo urumva ko bipfuye hari kitararangira
Baby's gone away for good. Someday I know I'll be over it all.
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro amerikana kibashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe no muri bino bihe tugezemwo mwagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ejo bundi ku wa mbere abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka martin luther king jr waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura uyu munsi wizihizwa ku wa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka washyizweho na perezida ronald reagan mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu naho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa martin luther king ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda akamaro muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa martin luther king jr martin luther king jr yavukiye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda ise umubyara martin luther king senior yari pasiteri mu itorero ry'ababatisita umuhungu we nawe yaramukurikije yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga phd cyangwa doktora nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane ubwo martin luther king yari afite imyaka makumyabiri n'itanu kwigisha mu rusengero ariko sibyo byatumye amenyekana ahubwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose king yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro kwemera gufungwa yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese disikuru ye yabaye icyamamare ni iyitwa i have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi yayivuze ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ni ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo
This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal.
aha Kingi aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari ba shebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe mu mwaka wakurikiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane dr king yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel kubera kwitangira abanyakamwe ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe ni gutyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani umwe muri bo umuzungu witwa james ray yamurashe aramwica king yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko yonyine gusa ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana urugamba rwa marite Luther King junior na bagenzi be rwageze ku iranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli mu bwiherero aho abantu batemberera aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa perezida lyndon johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu akikijwe na martin luther king junior n'abo bari bafatanije urugamba nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifasha inzego zijejwe kubahiriza umutekano mu gihugu ca senegal mu guha igipolisi cy'igihugu ibikoresho bijejwe kubahiriza amategeko mu birori vyabereye ku ishure y'igihugu itanga inyigisho z'igipolisi ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri senegal turinabo mushingi yatangaje ko amerika izera ku vyerekeye gukorana n'igihugu ca senegal mu karere n'igipolisi mu mugambi wo guhangana n'ibibazo bitari bike ivyo bihugu bibiri bifise ambasaderi mushingi avuga ko iterabwoba kibandanya kuba ikibazo gikomeye cane bategerezwa kubandanya bagwanya amenyesha ko ibikoresho amerika yahaye igipolisi cya senegal birimwo ivyuma vya ordinateur ivyuma bifasha kubona mu mwiza n'ibindi bikoresho vyo kwikingira bizofasha kurushiriza igipolisi cya senegal ambasaderi mushingi n'abajejwe kugwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'intagondwa bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire baherutse kurangiza imyimenyerezo yari igenewe kwikingira kurushiriza no kugabanya ingaruka z'ibitero by'iterabwoba ku bibanza bidakingiwe cyane muri rusange abajejwe kubahiriza amategeko bagera ku ijana na cumi barakuye inyungu muri iyo myimenyerezo iherutse kuba hagati ya amerika na senegal imfashanyo y'amadolari agera ku bihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'icyenda iherutse gutangwa na amerika ni intererano ikomeye ku bikorwa amerika na senegal bibandanya kurangurira hamwe ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri senegal turinabo mushingi asubiramwo perezida wa senegal Macky Sall yavuze ko igikorwa nkenerwa cyo gutorera hamwe inyishu ku bibazo vyo mu karere ciyongeye avuga ko imyimenyerezo n'ibikoresho biri mu bizofasha gutora inyishu atangaza ko bashimishwa no kuba bahaye senegal ibikoresho bizofasha muri uwo mugambi ambasaderi mushinge avuga ko bashimishwa no kuba barongereje inguvu z'abajejwe kubahiriza amategeko inguvu bazera ko mu gihe hadutse ibibazo canke habaye igitero c'iterabwoba arashimira igipolisi n'izindi nzego zijejwe umutekano muri senegal atangaza ko bizeye ko ibikoresho batanze bizofasha mu bikorwa byazo byo kubahiriza amategeko n'umutekano
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radiyo mukunda ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.